iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimon yateye ibyatsi imishamirano iheruka kubera mu gisagara ca kidal muri mari ni mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu ku ntambara zabereye muri mari ku matariki ya mirongo ibiri na rimwe na mirongo ibiri na kabiri z'uku kwezi kw'indwi hagati y'imigwi ibiri yaheruka gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara muri iryo tangazo ban kimon asaba iyo migwi uko ari ibiri gu- kugarukana umutekano yibutsa iyo migwi ibyo yiyemeje ko ku bijyanye no gukingira abanyagihugu hisunzwe amategeko y'umutekano n'agateka kazina muntu muri kino gihe hari intambara yo kugarukana amahoro umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu Uh, Ban Ki-moon ahamagarira imigwi yateye igikumu kuri ayo masezerano gushira mu ngiro ibyo biyemeje harimwo ubutegetsi bw'imfatakibanza no kuvugana ku vy'umutekano Ban Ki-moon arangiza avuga ko imigwi umugwi wa ONU muri Mali mu MINUSMA az- uzobandanya igikorwa cawo co ku- gukingira abanyagihugu no gushitsa ibanga ryawo harimwo kunagura ubutegetsi aho muri Mali nk'uko ibwirizwa ni nomero mirongo ibiri na kabiri mirongo icyenda na gatanu ryo muri uyu mwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ry'inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ribivuga muri siriya umuvugizi w'umugwi urongowe n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika uje- ujejwe kutuza leta ya kisilamu muri icyo gihugu colonel chris garver yatangaje kuri uyu wa gatanu ko abagwanyi ba leta ya kisilamu batujijwe urunani rugizwe n'abasirikare ba siriya hamwe n'abamerika bata- ba- bakaba ba- bakaba bigaruriye igice c'umuji wa Manbij muri Siriya babandanya kandi gutera kugira bashobore kwigarurira ico gisagara cose Colonel Garver yavuze ko iyo ntambara idasa nizo bamenyereye aho abagwanyi ba leta ya Kisilamu bata bakiruka kuko baba batsinzwe Garver avuga ko muri iyo ntambara abagwanyi ba leta ya Kisilamu bagerageza kuzunguruka bakaga, bak- bakagaruka gukomeza ibirindiro baba bateshejwe ko izo ntambara zimaze indwi n'igice zikaba zarahitanye abanyagihugu anas al abda umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ahamagarira abariko baragwana guhagarika izo ntambara kugira habanze hakorwa amatohoza ku banyagihugu bapfuye kuri uyu wa kabiri muri sudani y'ubumanuko james gadek dak umuvugizi w'umu- w'icegera c'umukuru w'igihugu riek mashar yatangaje ko atawuzi ko riek mashar yahunze inyuma y'imishamirano yabaye mu ndwi iheze azogaruka ku mugwa mukuru wa sudani ijuba perezida salva kiir akaba yari yatanze ikiringo kitarenze kuri uyu wa gatandatu kugira abe yagarutse dak avuga ko atawuzi ingingo perezida salva kiir azofata inyuma y'ico kiringo yatanze akavuga kandi ko itegeko rya perezida kiir ritumvikana narijya ico ico mashar asaba kugira agaruke ku mugwa mukuru ari umutekano wiwe amashirahamwe ya societe civile avuga ko uruhande rwa Riek Machar ruta- rubateye amakenga kandi ko hari ibitumvikana Ezekiel William asanzwe ari umu- ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta avuga ko avuga uko avuga ko uko kutumvikana gushobora guhungabanya amasezerano y'amahoro yatewe kw'igikumu mu mwaka uheze dak akavuga ko riek mashar arindiriye ko haboneka umugwi wa gatatu ugizwe n'inteko mpuzamakungu za onu kugira ashobore guhinguka abategetsi bakavuga ko igi- itegeko ryatanzwe na perezida salva kiir ry'uko riek mashar aba yagarutse mu gihugu imbere y'uko imbere yo kuri uyu wa gatandatu ari umugambi wo gushaka kumusubiriza mu gihugu cy'ubudagi inyuma y'aho habereye ubwicanyi bwahitanye aba- bwahitanye abantu icenda mu gisagara ca munich angela merkel asanzwe arongoye leta y'ubudagi ategekanya gukoresha inama yihuta y'umutekano abashikiranganji ba leta y'ubudagi bakaba bariko bitegurira kwi- bitegura kwitaba iyo nama peter almater arongoye abakozi bo mu biro by'umufasoni angela merkel ah, yavuze ko ubwo bwicanyi ari agahomerabunwa yongera avuga ko atawoko- ataworeka kwikeka ko ari igikorwa c'iterabwoba perezida barack obama yatangarije aho yari mu nama y'abategetsi ko ubwo bwicanyi buteye agahinda perezida obama yongeye avuga ko bita, bita, bifatanije n'aba- n'abakomerekeye muri ubwo bwicanyi yibukije ko ubudagi ari igihugu basanzwe bakorana ko amerika izofasha ubudagi kuri ku ico izoba ikeneye cose muri ibi bihe
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi ry'amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukugirira isuku uduhudu twambagwa munsi y'izindi kurakinga indwara zitandukanye aha twovuga nko kutandura indwara y'ibimeme canke mbandakara vyongeye bituma umuntu atamota nabi nk'uko abaganga batandukanye babimenyesha ukutamenya ni imvo nyamukuru y'ukutagirira isuku bene utwo duhuzu ariko kandi ubukene bw'amazi buza bwunyura ibintu nk'uko unicef ishami rya onu ryitaye ineza ry'ibibondo ku isi ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bahamagarirwa kwitwararika kuraba neza ubwoko bw'inyuzi bugize uduhuzu two munsi ibice mirongo itatu ku ijana by'abakenyezi nibo bagira indwara y'ibimeme mu bihimba by'irondoka bitumwe no kwambara amakareso akozwe mu bitambara byitwa nilon nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishyirahamwe preba concours infirmière babishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ikindi kandi ni ukuraba ko utwo duhuzu tworohereza gusohora canke kwinjiza akayaga nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishyirahamwe preba concours infirmière babandanya babimenyesha nk'uko mubyumva turabira hamwe ibijanye n'ingene hokorwa isuku ry'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi kuri mikro iki kiganiro kiraca uyu munsi mugira mugishikirizwe na raisa liliane inamahoro sangwa ikaze mwese mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rwo muri zone kamenge iri mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi ruganira na mugenzi wacu alain ive irankunda tangura imbere na mbere kuyiyoga ugatumesa hama ibisigaye ugaca wambara itsinda bantaho nikora nuko yopiganisha akaraba ko yoronka ku gasabuni agasabuni karazimbutse ni ijana n'amajana abiri hama muri dejure agacishaho agahuzu kiwe akagacishaho isabuni komsa kakamesa
ndambara umunsi umwe kubera nsanzwe mfise umwana hari igihe amaberebere ashobora kwikamiramo ndayambara umunsi umwe nkaca nongera nkayimesa reka mfise imwe ndaheza nkarindira nkaba ndambaye umupira umeshe
nk'iboka imwe ntushobora kuyigira isuku neza cyane bakwiye nko kuba botunga nk'iboka nka zitatu cye zibiri impuzu honyine yo munsi ntiwoyambara kabiri utayimeshe mbere agahuzu ko munsi iyo uvuye muri dushe uza ukameshe
nk'isiripe kabisa mu bisanzwe ku munsi utegereza gushanja kabiri
nomanura yuko yogira isuku umubiri wose inyimba yamesuye zirya ziboneka n'iryo y'umusi akayimesa
nk'impuzu yo muzi urashobora kuyimesha ukayanikira kugira ikuma cyane kugira ubukoko cyangwa imyanda ihere
kubera iyo yambaye ikijya mu iyashu igakimera nabi uzurayimesa rero kugira ntije mwiyinda
agahuzu ko munsi y'izindi gakenerwa kwitwararikwa kurusha izindi akarorero ni ukukamesa iminsi yose mu mazi ashushe ku rugero rwa dogere celsius mirongo itandatu kugira kavemo imicafu itandukanye nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi bo mu ishyirahamwe fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale fgfrm babimenyesheje muri uno mwaka ku bazi gusoma bahanurwa kwihweza neza inyandiko zikariko kugira bamenye ingene bagasukura atacononekaye nk'uko abaganga bo mu gihugu cy'ubufaransa bo mu ishyirahamwe le dessous de catherine babihanura ikindi abaganga bavuga umuntu yokwirinda kwambara agahuzu ko munsi y'izindi katumye neza kuko ko mu kwegera indwara abantu binonora imitsi mu mazi ariyo pisine abaganga babandanya babahanura ko igihe cyose bahejeje koga batomara umwanya munini batarahindura uduhuzu bogamwo kuko twohava tubakwegera indwara y'ibimeme n'izindi ndwara zo mu bihimba by'irondoka reka duhe akanya mugenzanje ara ive irankunda adushikiriza itoho zagize mu gisagara ca bujumbura ku bijanye n'isuku ry'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi inyuma y'ahahora isoko nkuru ya bujumbura hambavu y'ibanki y'ubudandaji bcb abakenyezi batari bake bicaye bacuruza uduhudu two munsi nk'amakareso amasutien amashesheti hamwe n'utubutura duto duto benshi bita amakaboka uyaravye ahari urabona adasa neza kubera adandazwa yabanje kwambagwa n'abandi bantu nk'uko bamwe mu bakenyezi bazidandaza babitwibwirira ubwo bucafu butavako buratuma rimwe na rimwe iyo bagiye kuzirangura bazireka nk'uko bivugwa na amina umwe mu badandaza amakareso ukuba abaguzi bazikunda bakazigura uko ziri bibavako uko niko amina atwiganira tuyadandaza uko nyine ntitumesa kubera uzimesuye umukiriya ntashobora kuyigura kubera utakamoto kabaro kumvikana bose barabizi ko tutamesa ukumesura kenshi gashoboka uduhuzu two munsi ni ingirakamaro kugira ngo nyene ko ntiyandure indwara zifatiye ku isuku rike ryatwo umwe mu bigeme twaganiriye wo muri zone bwiza atubwira ko yoga gatatu ku munsi agahindura agahuzu ko munsi inshuro zitatu nyene ikindi uyo mwigeme agira ni ukugura uduhuzu two munsi dusubirira utwo amaranye amezi atatu igituma abigenza uko ni uko yabihanuwe n'abaganga kubwo gukarigwa n'indwara zifatira mu bihimba zirondoka yama yarwaye tumutega amatwi atuyagire ngagenda muri dushe nkoga isiripe nkayimesa saa sita kandi nuko nyene no mu ijoro uko nyene kubera ntibishoboka umuntu umwe ambara isiripe kabiri kose ko mu gitondo nkambura imwe ya kabiri mu masaa sita ya gatatu mu ijoro kandi kuzambura nkazimesa ni vyiza ko umukobwa co kimwe n'umuhungu batunga uduhuzu two munsi dukwiye tubafasha gukuranya igihe cose bahejeje koga ivyo biraheza bikamufasha kwizera neza ko amagara yiwe ataco aba kuko aguma ahindura agahuzu ko munsi uko yoze kubigeme baja mu butinyanka ni vyiza kumesura uduhuzu two munsi tutarafata umucafu cane inyifato mweniyo ituma imicafu ivako vyihuta nk'uko bamwe mu bigeme baba muri zone bwiza babikora imvo zinyuranye nizo bahungu bafatirako mu kwijukira ubu butura benshi bita makaboka jile ntumba afise imyaka mirongo ibiri n'indwi aratubwira zimwe muri izo mvo amaboka bishitse tugomba kuyambara tubona yuko ntibutura mu yindi gusa irafasha iyo umu- iyo ibiroba byirondoka kugira ngo bije mu ruhande rumwe muri iyi myaka nyine yashitse ico gituma duharaye kwambara amaboka ishirahamwe ryitaho ineza y'umwigeme w'umurundikazi apfb rirafasha guhimiriza ibijyanye n'isuku ry'uduhuzu two munsi mu mugambi wiswe biraturaba w'iryo shirahamwe apfb ushira imbere irondoka rijyanye n'amagara meza barigisha abigeme uburyo bw'isuku ribereye uduhuzu two munsi no mu gihe bataba bafise udukwiye two kuguma bahindura igihe cose boze arida kaneza ajejwe uyu mugambi muri apfb arabisigura ku bakobwa ku ivyo vy'ubutinyanka twarasanga abakobwa bahevye amashuri kubera ubukene badashobora kugura twa tuntu bifashisha twaciye tubigisha gukora ico twokwita ngo udukoresho two mu mihango bakoresheje ibitambara duca dushirako utugozi utwo tugozi bakambara nka kumwe kwa kera kutubindo barashiramo agasashe kugira ngo ako kantu kabafashe ntibihave bi- birenga ngo bigende birajojota abavyeyi bahanurwa kumenyereza umwana kuva akiri muto ibijanye n'isuku ry'uduhuzu two munsi kugira ngo ageze mu bigero atahure akamaro karyo ku magara yiwe
ukwihanagura amazi ku mubiri neza mu gihe umuntu ahejeje koga ni ngombwa ivyo vyofasha kugirira isuku uduhuzu two musi y'izindi agira yambare hamwe no gukinga akamoto kabi gashobora kuva ku mazi yomusigarako nk'uko urunani rw'abaganga b'abafaransa bo mu ishiramwe ryitaho ivyo gutegura ingendo amagara hamwe n'isuku babimenyesha ikindi ni ukumesa kenshi amashesheti hamwe no kwanikira ibirato ku zuba bakuyemo amatapi yavyo abaganga barahanura kandi abakenyezi ko boheba kwambara uduhuzu two munsi twegera cyane ibihimba vy'irondoka ivyo bikinga ububabare bushobora kwaduka mu bihimba vy'irondoka hamwe no mu isohokero ry'umwanda mukuru kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi twumvirize ikiyago mugenzanje alain ivirankunda agirana na mediatrice nibaruta umuhinga yanonoseye inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice nibaruta ndabaramukije ndabaramukije namwe n'iryari umuntu akwiye kumenya yuko isuku by'uduhuzu two munsi iri mwega amenye ko ategerezwa kugira amagara meza yisunze iryo suku bihera mu kiganiro iyo wamenyereye kuganira nawe biraheza bikagugururira ku mu impanuro zitandukanye nk'abana bakiri batonye umubyeyi agomba kumumenyereza yuko n'utwo duhutu two munsi rero turaheze tugashikawako ariko aramwigisha kwiyoga agomba kumwigisha no kumesura neza agahuzu ko mu- munsi akamwigisha kukarongorora neza ku buryo kadasigara ku isabune ndetse ari no kugorora akamumenyereza ko akagorora abana usanga bamaze gukura ageze mu bigero n'aho ba- n'aho baba bararonse izo nyigisho zo kumenya ukuntu bifata mu isuku ry'uduhuzu two munsi ugasanga bamaze gukura izo mpanuro barazibagiye kenshi na kenshi bishikira abayabaga bajya bita ba adolesa ugasanga nyene isuku ugasanga akuye ka kantu yambara igihe ari mu bihe bidasanzwe vy'ubutinyanka ugasanga apfuye hatereye ivyo birashobora gutuma n'akabonge canke no kurengerwa n'ibintu ugasanga impuzu ziwe ntazimesa ugasanga ntiyigirira isuku nawe nyene ubwiwe no ku mubiri abavyeyi bagomba kubirabira hafi babonye umwana wiwe- wabo umuvyeyi arashobora guca atangura birabira hafi iyo umwana ye bamwibarutse batamushaka arashobora kugira ico gikomere co kumva umengo ara- yarahebwe ico ni ikintu gishobora gutuma yumva umengo umubiri we ntagomba kuwugirira isuku ntagomba kwiyitwararika uyo mwana yakuze muri ubwo kuntu ag- atabona ko isuku ari ikintu gikomeye inyishu ni kumuguma hafi rero burya umuntu ashobora kubaka ibyiyumviro byiwe uramwubaka uramuganiriza uramwereka bien fonde yo kugira isuku hama ugasuzuma ko atazindi ngorane afise mediatrice nibaruta ndabakenguruki namwe ndabakengurukiye
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara twibutse bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na raisa lilian inamahoro uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi tugeze mu gace mbaza ndakwishura aho urwaruka rubaza rukongera rugahabwa insiguro na muganga anita munyana uno musi babaza ku bijanye n'isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi mbaza ndakwishura
nk'umuntu bishitse ntakuranye nk'ako gahuza kakambara misi yose n'iyihe ngaruka ishobora kuba ku magara yiwe ingaruka ya mbere twavuga ni akamoto katari keza yiyumva ko kandi naho nyene n'abari mu- iruhande yiwe bamwumva ko hama izindi ngaruka ni uko muri iyo micafu aguma yambara ashobora kuhavyurira ingwara zica mu bihimba vy'irondoka bishobora kumusinzikaza mbaza ndakwishura
hariho abahungu usanga hagati y'amatako ugasanga bamyotse tari furutuma biva kuki bwa mbere abahungu barakunda kuja mu mazi bakava mu mazi batihanaguye neza ugasanga basimbiye kuri twa duhuzu two munsi ari amaboka canke iki bagitose bakaca bambara ama murabona yuko baguma biruka birirwa bambaye amapantaro canke amabutura ugasanga ivyo vyose birabatuma ari ico cuyabira ari twa duhuzu twaciye dutota vyose bihava bitandukira ku kuntu muta nabi hama n'ikindi biratera ingwara z'urukoba bita amamikozi canke ama eczema akunda gushika ko umuntu atagira isuku ribereye ku mubiri rero nico gituma rero ari vyiza yuko iyo boze bafata umwanya bak- bakihanagura neza hagati y'amaguru bakumisha neza umubiri wabo bagaheza bakisiga n'amavuta mbazanda kwishura
woshobora kudusigurira neza ibijyanye n'isuku ry'umuntu ingene yo kwifata kugira ngo yamane umwanda icyo tuma atagira indwara kubera isuku rike vyiza yuko impuzu umuntu aba yambaye mu gatondo ku mugoroba atashe yaruhutse aheza akiyuhagira neza n'amazi n'isabuni akinyukura kugira yambare impuzu isukuye ku mugoroba ashobore nawe kuryama amerewe neza kandi niryo risuku ribereye ku mubiri y'umuntu wese
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubishura tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbazanda kwishura
none ga muganga isiripe yambawe nk'ukwezi kose cyangwa amezi abiri byo mutera indwara nke.
ni byiza yuko umuntu agira uduhuzu bambara munsi y'izindi dukwiranye n'indwi bishobotse kugira ku munsi ku munsi aba afise impuzu yambara atangorane akazihindura yaba bishitse yayimeshe bigashika ntiyume aba afise iyindi ashobora guhindura birashobora kumusinzikariza ubuzima kuko ashobora kuyambara itumye mbazanda kwishura
ndabajije muganga je nshaka kumenya ukuntu umuntu yambaye amashesheti nk'iminsi ine iminsi itanu ukuntu- kurya kuntu umuntu acanuka ingwara ashaka kurwara mwumva namwe yuko ayambaye iminsi itatu ine irenga adahindura yirirwa ariruka na vya birato muzi bishobora gutuma bikwega ubushuhe budasanzwe hariho umunuko hariho nuko amano ashuhigwa ukazibonye haravyutsemo ibimeme rero ishisheti nayo umuntu akwiye kuyihindura kenshi gashoboka kugira agire isuku mu mubiri wiwe amano yiwe aheme eka bishobotse akazarambara n'ibirato vyuguruye kugira n'amano yiwe aheme aheze agirirwe n'isuku ribereye
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibi bibazo mbazanda kwishura
ari sitiya usanga zifite ibyuma bene ngaha hari igihe uyikura yakuzibuye cyangwa bamwe bakavuga ngo icyo giti namba ngo kijyemo ingese urashobora kugira ingorane nagomba mbaze muganga ingorane zikurikira zarizo mumva yuko ubwa mbere hoho hari indwara ya mbere ari ububabare ko yayambaye ni ukuvuga ko iyo sutye irinze imukomeretsa itaba i- ijanye n'amabere yiwe hama ikindi ca kabiri kirya cuma musanzwe kirinze gicomoka iyo ubonye isutye uyambaye ibere ntijemo neza iyo sutye itari wawe kandi biribonekeza ko ubunye abantu benshi bambara amasutye uko bashaka batabanje gusuzuma yuko ajanye n'amabere yabo aho rero hashobora kubavyukira n'indwara za kanseri kuko umukenyezi afunga ibere mu gasutye gatoya ibere rikamererwa nabi ugasanga n'ibivyimba biratanguye kuza bikamugira ni- n'ingaruka zikomeye mu magara yiwe mbazanda kwishura
nk'abarya abantu usanga bariko barogereza nk'ibyombo mu ibombo rivomwamo amazi yo kunywa ugaca usanga bariko baramesura y'ibyahi by'abana none nta ngwara byotera none cane none ntimwumva yuko ariko aramesera ahantu bavomera amazi meza akaba ari- ariko arashiramwo umucafu rero ni vyiza yuko akaba aje kugira isuku y'impuzu z'abana biwe avoma hama akagenda kubimesera kure y'ibombo kugira bajya bashishikara kuza kuvoma bavoma amazi meza atacafuye atarimo imyanda zitera ingwara zitandukanye nko gucibwamwo canke izindi ngwara zivuye n'isuku rikeya
urakoze muganga anita munyana kuri izo nyishuha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wa mbere yatwandikiye ntiyashimye kwivuga izina yanditse abaza muganga ati mbe iyo umuntu yiyumva ko akamoto kabi mu mubiri yokora iki muganga munyana twishurira uyu munywanyi iyo umuntu yiyumvamwo akamoto katameze neza mu kwaha ikintu akwiye kugira agira isuku rirengeje ni ukuvuga arazi yuko kariya akamoto kenshi kava no kubira ivyuya kandi ugasanga nko mu kazi ka misi yose aguma ari karabira icuya kuko ivyo ariko arakora rero ngaha akwiye kuza ubwa mbere ariyoga cane gose kandi uko yoga ya- ahindura impuzu kuko hari abo yoga gaca asubira muri ya mpuzu yari yambaye ntaco biza gufasha kuko aguma amota nabi mu kwaha n'ikindi rero nshaka kuvuga ni ubwoko bw'impuzu wambara ziriya mpuzu umengo ziranyerera kenshi na kenshi ziratuma umuntu abira cuya kandi ca cuya kaca kimota nabi rero ni vyiza yuko wokwambara impuzu zikozwe mu mpampa arizo bita amakoto kuko ari nziza ku mubiri wiwe kandi zigira n'isuku neza hama n'ikindi kintu ca gatatu umuntu yovuga ni ukuraba n'ubwoko bw'amavuta wisiga kuko hari amavuta usanga atabereye umubiri wawe agutuma ubira icuya kandi icuya kitamota neza
umunywanyi agira kabiri ni ndikumana emmanuel abimutambu yanditse abaza igituma umuntu aryama agaramye ku mutima canke ku mugongo wose akaruha ico bivako muganga munyana twishurire emmanuel mahoro neza ndikumana emmanuel ego birashobora gushika yuko umuntu yumva atamerewe neza na cane cane iyo aryamye yaryamira urubavu akababara yaryamira ku mugongo akumva ntamerewe neza rero ni ukuraba mbega igitanda ryamako kimeze gute imatera yawe imeze gute hama yaba ivyo vyose bimeze neza kandi ubona yuko aho uruhukira hameze neza ni ukuca wegera umuganga akakubaza ibibazo mbega urakorora mbega akazi ukora kameze gute mbega ufungura gute ivyo vyose rero biraheza bigatuma umuganga akamenya ukuntu agufasha kugira ukire n'ingogana n'ingoga
uhagarikiwe n'ingwe aravoma mutamaseka duseke imanikura y'umwasi wari umusanganye turashimiye abanywanyi bacu n'abo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti uwankisazi atakanuka bikubwiye iki jewe icyo nobivuga ko nk'uwo mugani ngo uwankisazi atakanuka abakera burya rimwe na rimwe bari bafise ubwenge ni vya bindi nyene bijanye n'isuku eh, kugira isuku nk'umuntu ashobora kuba afise ikironda eh, vya bironda eh, abantu usa- bakunze kugendana ku mibiri ugasanga bariko bariko babigendana ku mubiri zasazi rero zikaca ziza zi- zikamubuza amahoro kubera zarose kakanuka nyene kuriwe
bikubwiye iki uwifise barasumbana gukira nk'uko nyine ubona n'ubu wasanga ngo urugo ruzitiye inzu zisakaye birago guhera hanze ibirava gushika hejuru ku buriri nabo nyine burumva eh, isuku baba barifise nk'abo hanyuma rero yagenderera nk'ahantu agasanga ntihasa n'ahaba gaca araba aha ko hari- hari umwanda haduma urusazi Aca ababwira ati rero kugira izi nsazi ntizibe rijya yararamuragenda mu gimbire mu nyabarega muri teyo hanyuma insazi zizogabanuka
bikubwiye iki
uwankisazi atakanuka hari ibintu binuka by'ubucafu bicafuye ko isazi isa zimukurikirana nk'uko dufate nk'akarorero ndashobora kuba nambaye ibirato ntoze umva umwanya rero ntakeneye ko bwa bucafu bunguma ko ntegeza kwisukura nkafata agasabuni n'inkoga umubiri wanjye arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikoro mwari kumwe na raisa liliane inamahoro tuzoba dusubira
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha